Hello everyone, you're welcome to Edu Tafia Amipo YouTube channel, the best place for your news, entertainment and excitement. If this is your first time of coming to this channel, don't hesitate to subscribe to us and while you are there, please click on the notification bell so that next time when we drop any video, you'll be the first to be notified. Thank you so much and God bless you. for later ado mọ lala video ado adisikasi ne ya fọki yẹ do adisikasi ere ma fọki se ere ere ere oruwo na wia ere kio na wia rubbish all these are rubbish iyore eh make you dey take time dey take time you dey spoil believe people eh you no dey help believe people the real people no know wetin dey do evanije school young men well we need zuwa akpa outer well eh dey try wetin you shike mumu try dey try na try wey you carry woman wey don born for wey be say nobody dey fit toast for outside ẹmí ẹ̀wọ̀ ìdánwò toast ẹ̀wọ̀ yẹn máa fi yà iye igi yẹn gọ́gì ni ọ̀wẹ́ àti mi náà bí yòrè mọ̀mí yẹ́rẹ́ àtọ́pẹ́ yìí ọba àtọ́pẹ́ yìí làwọn ìtẹ́wàgbọ́nù pìá ekú emuwẹ̀ after you don frustrate your life finish. Eh? after you don't frustrate your life finish you build it like three four father I eba wey don ata na look, lokpe amunu well eh after you don't born for like three four father And now you say me the family man give you which kind of life be all one What are the spoil na life for europe europe not be only for the spoil person life europe you call your come hustle no be the come spoil your life you call your come hustle no be the come spoil your life you already dey condemn all of una think say e dey help now. which help which help Eh? See, eh, you're eh, they take time for believe people body, eh? They take time where where they and they warn you, they take time for believe people body because you all know the past, be careful. Eh? Yes. So, my people, this now ETA Edo Tafi Amipo. Now, nowhere to find us now. We did on all social media platforms. Now, be waiting there. we did on Facebook page, we did on Facebook profile, we did on Twitter, we did on Instagram, and of course, now nowhere for the talk right now. This now YouTube. Now here we did. Now be waiting for the talk about now. And today's story now, eh, today's story, of course, now see the pictures there. Now the story will be say concern these two people. You know what I mean? And two people did there, this picture where they did the sides, the guy where did the right side and the guy where did the left side, and the same person, all this and two different pictures. Plus, you know where they did the middle. So now the matter will be said we can't talk today. But before that one, eh, we want you this opportunity to tell and say we wish everyone of you a Merry Christmas and a prosperous New Year in advance. At the same time, we wish you a very, very beautiful and happy weekend. Now, so straight just be so this matter so sign uh, Don Prince. Now be the guy we did the both side and the jury because um, Don Prince come come and he call the verse. When time they make an the verse. Now, ask me. Then I go tell you now because Don Prince say in the verse uh, with jury because say jury they give men to women or or she they allow women come they talk say now so they need men. But I will not be batting before now. That's not good thing, right? Now go say waiting come bad, they'll not ask me. Because some of these women, if not all, they don't already born or they don't really get issues. Meaning say they don't really get children by three or four different men. Or till they call and say baby father. Already. Some don't get three baby father or four, some don't get four baby fathers. And now now they talk, say they need man. And to add insult to injury. You get me? So some go say na man wey strong, wey did wey be like this, way be like this, and the one will be say their their thin or their cassava, no be know the color, their cassava long, he go strong, neither they want. Some go even say na man wey be say they use 10 or 20 years stay see, neither they want. So this thing, so you no come where we don't Prince. And they Don Prince come come out say no, Yore make you stop this kind of thing. So you come send this message, say go give Yore. Say me you stop and say what you already do to a dope people. Say you know, like and say they bad. Now be waiting, they now just be no matter with dragons come here now. So ah, my people, I just feel like say this thing they interesting, they intriguing, it they entertaining. At the same time, make we find solution to that. Make we see here on our opinion. I wanna see this thing. Whether not good thing or bad thing, I wanna see. No, who they are fault here. Now don't please we can't complain. I be you will be say that they send this message go give. Now they at fault. I been those women will be say that they come you show. So now we cannot say here we don't the judge, we don't the prejudice or whatever, we don't the practice any side of uh, bias or being biased or whatever. Now make us they leave this option to our people there where they listening to us. So the people out there, out there, we be say they, they, they, watch us. We be say they, they, they, they want, they, they expect the best from us. They move no debate, but may we present them to them. May they leave their own opinion. Now make our be say the comment section did there. We be say we both join and there. So my people, now that will be matter with day right now. So as as one joined on priest now, see one to send this message. Go give your no. In fact, I take that back. I see one start to the discuss why you're over these issues now. We say I don't face affirmation. May by God bless now with my family. Now hear me now. Do well. Eh? Now bye bye. Iyore, the question where I want me to ask you. All this single mother wey be say you dey carry men dey give so all this single mother why you no dey fit settle them with their, their, their baby father Iyore? Iyore, all this single mother wey be say you dey carry men dey give so where to settle with your with a eh, baby father here? enu egiri ihwedo ya una eno mari na hina Iyore ya ah, because I have a video wey video when you were watch at the day discussing imagine ohun ebie ni kpe ha different father oye oh, tamawa unye ni do kpe ni kia etan en we have that say we that mon werie na e dey laugh in werie na all what you do is to carry another man give them gay iyore eh, may i tell you something all these women so you no dey help them o oh. all these women wey fit say you dey carry men dey give so you no no be help you dey help them o oh. who wey gbe destroy life in hand you are destroying their life Iyore, if really say they help all these women, definitely if you see woman, some women they Europe will not get sense. If we so are we bona, Imagine you born for first man, second man, third man. Now you defend another man gay. Which man you defend? Wait, be say you know if go settle with your baby father. See, eh, may I use this to advance money women will be say they call for different platform. They form say, see if you know say you don't born first picking, you don't born second picking, you don't born third picking. My sister, you no need mine. You need to go settle with one of all those men. You need to go settle with one of all those men that say, you call command, you call to Amewe, Okpado Lajanwe, Eriwe, where Wadigbe, Eriwe, where my Wadigbe, Eriwe, Ekia, where my Digba, Erekia, Digba. Those are nonsense, Yori. And nonsense, we don't even do the social media nonsense. Eh, eh we, who? We are still waiting to help people now, Iyori. You are not happy there. Iyori, you are not happy this women. Who will condemn me at the more? imagine how watching video wo gbesu ohun la the live video ohun ye ma ohun ye gwale kia no digba no tan and ohun no hana e si go mother e eh, ohun no me be woman we do born like two three children Eh, yori e life ni here we were one day we were one day the yori yori we were one day the parents were in Nigeria here ya live life yori now you you weapon yabi wo now all oh, the name of where who onu mwekia no kwani ya onu mwekia ni here ni ya we get disgrace and shame no like yagbe ya iyo re question man no me no we or two we no be in Nigeria ona le lo who ho na bie ne ho na do be aye oho nya ga go wa ho we mo bia no we do mo bia no ho hia eh yori abi emi we do any eh, wash we men we if your boy ikwu were nne ya we awụwe bụ esoron wee munukpia ụba ọtụnokwu ọtụnokpia kwemekonnenege e maya were nọta we ọsụnụ nna agwa wee kpasa we aye e. the next we amụ kpia ya yori we amụ dị fefe kpia ya wa kodem ya yo e, usuman we ikwu nani wee ọtụ were uwe a eyori wọn nu kpia nɔ nɔ nɔ nɔ wu ewu la fi di o wia mu ewu wo e bi bi ma ma ni wia mu nu kpia abi adiɛ dɔ adɔ atewe eruwe wa di gbe eruwe ma wa di gbe adɔ a disgrace yan bi bi bi social media e la fi ni hin a e yori e la fi Eh? hin ɛ wosu wɛ n'amu ibi gbo la janu wia mu wia mu ibi gbo wia disgrace ibi gbo bɛ ri yɔ ɛ wọn na miɛ wi bi ɛdo bi ɛdo bi ɛdo onu wia disgrace na women were violated abi abi wo ni keko ane ni magi ni awewe bo eh all oh, the name of wetu ambo bia ni yan eh are you giving her the good word or your are versing there obia oh, no be first pick oh, first man obia the first man one mama obia the second man mama the third man mama okay the fourth one where him no he don't mayoria eh at least ohono me bia when ambo bia ni yan ah any biele diagbo ane diag obenye hi condemn ye weboye igwalo we piti ni manikbia na we piti ni manikbia e sage malu e we me ihu ni re webo na so misbehave e eh, yore we me ihu so misbehave we ma yore we ato boy time we me ihu so misbehave why be say yore o yo carry women we be say don born like born for three different men you know if you settle one okay you know if call the woman say yore This woman before i give you man why you not wetin clear cause you and your husband problem when they enter you no even dey ask the question you no even dey ask these people question to know wetin fit cause problem between them and their husband the next thing you just dey carry men dey give them ear eh usakane nwe do agie ihu ma ewe bo ma clear Eh? yore usakane nwe do agbe ma ewe bo ma clear okay the video man watch you will know that be there Now, Omawawe, Owewe, Wadigbe, this is a mother, a mother of two children. Owewe Wadigbe. Okay, now, Owa in a rage video ni wakwewe, Oho no be any me, and I hear video na Owewe Wadigbe. Now, I don't know disgrace. Eh, that not be disgrace. You know, say nobody they want, nobody they want talk to you because why? I know waiting they get from you, where people not tell you the truth. Eh? Before you carry any single woman that give person, question the woman first. How you tell leave your husband? Wetin cause problem? How many man you don born for? Na one man you don born for, abi na two man you don born for, abi na three man you don born for. You don't even dey ask question, nothing. So far you ask am, ah, mommy, ìgbàlẹ̀ kí a lọ wá, kí a That one na rubbish, you dey rubbish. Eh, uwe saki ho na wa. Iyore, uwe gbe saki ho na wa. Etu help you, you are not helping these women. These women, you are not helping them. èèyàn onye wọn nọ òwe mẹ́nà sunú okay whether they demand akpasi a ẹni nọgẹtọ òkò náà rere afi wẹrẹ ya o ùmọ ẹ eh, di nẹẹsì ẹ wá kọlu ń bò pé àníyàn òkò náà were òkò the background wetin cause problem nothing nothing the next thing you carry woman give am you carry see eh iyore the kind life wey dey teach benin people eh no be so dem take born you your mama wey wey your papa born for eh iyore your mama na one husband marry na one husband born for your mama no born for four husband iyore your mother no born for four husband wey be say for this europe woman go get four children four husband you go still dey carry man dey give the journal nonsense wey no dey happen for nigeria don come dey do am for europe here sense eh abe nonsense nesinu wewe we nigeria ihe do apart from wewe boy the name of so na dey europe na dey western world which kind mumu western world no no dey wise no get sense man go woman go born for four four men you go still call for yori platform say dey look for man yori go say no problem because you be woman Now women be women igwo ya ikwu ah eh Now women be women wey be say every small thing you dey see sotey yoruba go carry big kokuba come out say owinye gwale big kokuba no sense wari wedo ya ku eh odogun ọ̀rọ̀ ọ̀nà ọ̀nà ọ̀nìwà gbú ẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ wọn ṣe wẹ̀gbẹ́rin wú ẹ́ wọ́n wú ìnẹ́sìn ẹ̀yìn tiwẹ̀ ìyórí àtọ́pẹ́ ìdínẹ́sìn ẹ̀wẹ̀ ọba àtọ́pẹ́ nọ́sẹ̀sì wẹ̀rí No sense. Eh? Which kind of rubbish be all this one? Wait, nobody dey fit talk to you. You really don't get sense. Before you carry a woman wey be say don't born like three, four children give man, you know go question that woman. You know go ask her question. When not her? Eh, when not her? Okay. What's the nuna sawa? Well, look, there will be now. How many children, wife, how many husbands you don born for? When in the yata? women na yata your, you no even dey ask question no question na you to dey carry man go give them see eh all these children wey be say dem no dey enjoy their father so for this for this europe see eh if you dey that category any woman wey dey that category wey don dey let pikin dey enjoy their father una no go die better any woman wey dey that category wey be say no dey let pikin dey enjoy father e no the any woman wey be say no the let pikin dey enjoy father or the name of say you like prick or you wan change your life to rubbish see eh you will never know peace in your life you will never know peace in your life and you no go last in the way your matter last any mother for this europe eh, eh, wey be say no dey gree make be say their children enjoy their papa wey be say na different blood na dem come dey enjoy wa waya we boyfriend mufua a boyfriend no dore wani waya wodo eh man we ready to take off na don throw we use do boyfriend eh na don na husband take do boyfriend throw we na na na man we never ready to come marry na na na go dey do all the follow at the end of the talk so na toto wide na so na toto no get na so na no get character na so na do this one na come say men no good what don use lesson na life finish when man no come dey use am take dey play ball why men no go use una take dey play ball after una don use less una life finish na me dey use am make parable woman wey born for one man is the best woman so far any woman wey fit get patient born for one man na all those women i dey respect na dey hear me so any woman any woman wey be say born for one man na all those women i dey respect you carry your children born four children for one man you no know the way god dey happy for that kind of thing even though say you no fit still ball one mark please say first one the mistake second one no fit be mistake first one na mistake second one you go pay na this europe you see say first one don see na mistake second one mistake third one mistake fourth one na still mistake may god punish all of una see eh, mona dey use sense eh iyore many video wey i dey watch wey be say you dey do wey be say you dey spoil our benin people e no good they are harvest dem they are harvest dem you no fit carry man go give person wey don born wey for for don born for four men you still carry man go give am which kind life be that one you dey help am you dey you dey frustrate am na no be help you dey give her yori eh no be help you dey give that woman o oh. na the men you dey condemn their life see men mo na still dey take time mo na dey take time mo na dey use na pikin take dey play with women anywhere on our bump pikin mona go the ask for those children mona know the welfare of those children mona dey try men men men men men mona dey try go look the welfare of na children mona dey use na children take dey play with all these women wáyé kárí mokú ní ìhò náà ìpè àrédò agbéláho yìí wà ń wò wá wà máa ẹ ìpè àrédò agbéláho yìí wà ń wò wá wáyé anẹ́rẹ̀ mọ̀ éèdì wúmà sẹ́yìn náà agreement akọ́ àsọ̀bì pikin carry am go police station carry the woman go police station because wetin women dey do for this europe e no too good most of them no be all some get sense well well oh. some women get sense but some no your get sense iyore no come come out now na come dey change the, the whole narrator you no even dey fit ask the question all the name of say dey do hook up. if you dey do up, do the hook up well majestically try your carry see eh they have these people benin if you know say you wan dey help benin make dem know say you dey try do one dey majestically fun no dey do one all those mumu mule wey i never even see say you carry sick go mud uh, eh, muda person wey never born give person e may be a platform wey omo ho no may be say this one na your new girl wey be say never born never waste im life give man see women wey dey give men eh, ihò eh. ni wẹ̀ mú nípìà ihò no frustrating ẹ̀ ihò ni bí ẹ̀ lé ní condemning ẹ̀ ẹ̀ wẹ̀ dọ́ amú nípìà eh ìwọ ní condemn ne ìwọ ní me future ne ne ti planning go be plan ni no be like three four four father ne e are you happy there who happy yan very are you happy there Which where did they solve nobody dey fit talk to you eh you no fit go benin like go for whether the sins wey dey worry na only way yan na ma yin yan wo tell me we kakai? Kakai, kaka we stop kakai? yin of a man here we stop kaka yin We stop women have a one they get sense because these women wey dey europe so eh na sense dey follow dem dey do things woman wey don born many children you go carry am go give one man dey say yeah. dey look for later i don well i like video i don adi sky say neya fọki ẹ don adi sky bẹ ẹrẹ ma fọki ṣe èrè èrè èrè olùwọ́ na wíya èrè kí ọ na wíya rubbish all these are rubbish iyore eh make you dey take time eh dey take time you dey spoil benin pipo eh you no dey help benin pipo the real people no know wetin dey do school evanije skunyemen we who need zuwa akpa after well and e dey try wetin which kind mumu try dey try that one na try wey you carry woman wey don born for wey be say nobody dey fit toast for outside i mean wey don toast her wey ear ma igi ya gọgine ọwa ti mi n'obi yore mo mi yore atọkpe ọba atọkpe la itewagwalopia ekwe emuwe after you don frustrate your life finish eh? after you don frustrate your life finish you bury like three four father ebe we don ata inagwalopia mu n'uwe eh? after you don born like three four father na now you say make the farm man give you which kind life be all those one one na dey spoil our life for europe europe no be where for dey spoil person life europe you come here come hustle no be to come spoil your life you come here come hustle no be to come spoil your life you already dey condemn all of una think say e dey dey help una which help which help eh see eh yore eh dey take time for benin people body eh dey take time well well i dey i dey warn you dey take time for benin people body because you all don dey pass be careful Eh? Hello guys, you welcome back. Thanks for watching the video. I hope you did enjoy the video. If you did, please subscribe to my YouTube channel and while you are at that, don't forget to click on the notification bell so that next time when my video drops, you will be notified. And one more thing I'd like to say is that if there's anything that you guys would like me to change, like an addition or an increase to anything I'm doing with my video production, or any like a reduction or decrease or take away from my video production, don't hesitate to leave your comment or your suggestion, your opinions on the comment section. And believe me, I read every comment and I'll know what changes to be made. Thank you all so much for watching once again. Bye.